Hello, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. According to your time when you take here or when this our news, stay dark your device now. At that time, I want to bring and come your way. Now, wetin they happen? How Wike take attack Buhari for say he won't come amend one law when they inside the 2022 amendment constitution. He said Buhari to do that one Me say he won't play wayo for inside the matter. He can't dey say and for a selfish reason now he wan do am so. Wike attack Buhari for asking a section of Electoral Act to be expunged. Say make dem comot some part of the Electoral Act. Na Rivers State Governor na face you dey see there with Buhari face. If you just dey join us, just click on the subscription icon there so that every time when we drop news, you go dey among the first people to get to hear or see wetin we dey do for here. And if you are a returning subscriber to this our channel, we say thank you. Just keep sharing our video, let it go viral so that everybody will know what we are doing in this place. River State Governor Yinsom Wike has said President Mohamed Buhari complained that Section 84, subsection 12 of the Electoral Act 22 will disenfranchise sending political office holders in selfish and not altruistic. He said the matter when Buhari wan do so, say na selfish reason for im selfish reason now im want to do am. Wike said if Buhari truly believed in transparent election and that everybody should have a level playing ground, he will not be suggesting the amendment of the section which he claimed would disenfranchise serving political office holders from voting or being voted for at conventions or congresses of any political party. Wike stated this in Port Harcourt on Friday na yesterday night he talk this matter so why reaching to Buhari's assent to the Electoral Act Amendment Bill. He noted that the president complained that Section 84 is ultra-virus with the 1999 constitution as amended it's neither here nor there say president not dey here not there, there dem no know where e dey for inside the matter mr president has told the world he's trying to protect some of his appointees who want to run election and who are afraid if appointees they won't come out for election na the matter now e come out come talk say e dey try to wan amend laws and the appointees now dey afraid of leaving office knowing fully well that having left the office it will be difficult for them to accept or to influence the outcome of party primaries know say when they leave office like this to go back e go hard well well if mr president really believes in free fair and transparent election and for everybody to have a level playing ground mr president will not call for such amendments say wike come observe that buhari was not willing to sign the electoral act amendment bill into law but to succumb to pressure mounted on him by nigerians according to him if the president had declined assent on the bill the national assembly would have been embarrassed and lost public confidence say this one na buhari dey do am to please people wey be say e dey work with He wan try do dem so that as they come out for election dem go fit still go back in case they fail for election for whatever it is worth let us say nigerians are happy that after all said and done the president and the apc administration for the first time have bowed to pressure of nigerians in order to have a law in order to they have bowed to pressures in order to have a law that is binding in this place he said the process is to be transparent but again if they have bowed to the law to enable our country nigeria to move forward to the next level so na so the matter take come and as e take come na so we take bring am come una way for inside our ogbonge channel for here if you just dey join us for the first time i go see una again for our next video na inside this one when we take dey talk so na wike wey come dey lamblast president buhari e say the wetin president buhari dey do so na for a selfish reason dey amend bill amend law wey dem don put wey don come into play e dey amend am again e say e dey very wrong for buhari to dey do dat kind thing come say buhari dey do am for a selfish reason for am to dey wan amend dat law mean say when e pipo dem when e don appoint appointees dem when e dey work under am if dem wan come out as for any political office as far as dem lose dem go fit go back to dia office again e say na lie dem no want dat one anybody wey lose e don lose e don lose job forever na so we take get di news and na so we take bring am come una way una thank you for lis ten ing and sharing our video i go see una for our next video una bye bye.